iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bwakeye hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru y'aka kanya leta y'u burundi yashyizeho ingamba nshya abanyamahanga bashaka gucururiza muri icyo gihugu bagomba kubahiriza ibyo bisata byo ku mbibe bitegerezwa gushyira ikimangu aricyo kidodo kuri izo mpapuro zemeza ivunjwa imbere y'ukureka ko ibidandazwa birenga imbibe uwo ni Prosper ngendanganya umugenzuzi wa banki nkuru y'u Burundi asobanura ibisabwa abanyamahanga bagura ibintu muri icyo gihugu turababwira n'iby'igishushanyo mbonera gishya mu mujyi wa kigali mu rwanda hamwe n'andi makuru atandukanye ntimujye kure naho mu kanya reka ariko mbanze mpe mugenzi wanjye aloise bigirimana akanya atugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze Geoffrey turahera muri leta zimwe za amerika perezida donald trump asa n'uriko aragerageza kwitandukanya n'umushingwamanza wiwe ari we mu avoka rudi juliani hamwe n'ivyo yakoze mu gihugu ca ukraine mu kiganiro yahaye televiziyo fox news yaha muri leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa kabiri perezida trump yarahakanye ko yategetse juliani ivyo akora abajijwe ico Juliani yari gukora mu gihugu ca Ukraine Perezida Trump yishe avuga ko atakizi mu kiganiro yagiranye kuri telefone ku itariki ya 25 z'ukwezi kw'indwi Perezida Trump yabwiye Zelensky perezida wa Ukraine ko ashobora kuvugana na Juliani kandi ko Juliani azi ivyo bavugana kandi abishoboye Juliana niwe yasavye Ukraine gutohoza kuri Joe Biden yigeze kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu aha muri Amerika kandi ashobora kuzohiganwa na Perezida Trump mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri muri amerika kandi jimmy carter yigeze kuba perezida wa leta z'ubumwe za amerika ku munsi wa kabiri niho yatahuka ava mu bitaro byo mu gisagara ca atlanta muri leta ya georgia ni nyuma yaho yo kubarwa mu bwonko nk'uko byashyikirijwe n'ikigo carter yitirirwa kandi yashinze uwo mutama w'imyaka mirongo icenda n'itanu y'amavuko yari amaze indwi zirenga zibiri mu bitaro ikigo carter kivuga ko ibikorwa byo kumubaga byagenze neza cyane Carter ni umudemokrate yatwaye Amerika hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe ni nawe perezida wa Amerika abayeho igihe kirekire kuva avuye ku butegetsi muri kahise ka Amerika
Washington ijwi rya Amerika muri afurika leta ya bene ejo kuwa gatatu yagirije ambasaderi w'umuryango umwe bwa buraya oliver neten kuba yarakoze ibikorwa bihungabanya icyo gihugu ibyo leta ya bene yabishikirije inyuma yo kumuha itariki ya mbere ukwezi kwa cumi na kabiri kuzoba yavuye mu gihugu umuvugizi wa leta ya bene alain uruna yabwiye abanyeshamakuru ko imigenderanire hagati ya Bene n'ubumwe bwa Buraya yatosekajwe n'uwo mudiplomate umudiplomate wo muri Bene atashimye ko izina ryiwe rimenyekana nawe avuga ko Nathan ni umudagi yivanze mu biraba igihugu mu kugumura abo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike kuja mu mabarabara biyamiriza ubutegetsi ubumwe bwa buraya bushikiriza ko iyo ngingo yafashwe na bene itumvikana leta ya sudani y'umanuko yashikirije ko yababajwe n'ingingo ya leta z'ubumwe za amerika yo gutuma ko ambasaderi wayo muri ico gihugu ambasaderi thomas hushek yahamagawe ku munsi wa mbere na amerika kubwo sudani y'umanuko yananiwe no kubahiriza ikiringo cari carumvikanywe ko co gushinga leta y'ubumwe kimwe mu ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara muri ico gihugu umuvugizi w'ubushiranganji bwa sudani bwi sudani y'umanuko bujejwe imigenderanire n'amakungu mawiyene macol asaba leta ya trump kwisubirako kuri iyo ngingo no kubandanya gushigikira ico gihugu macol avuga ko abanyesudani y'umanuko ari bo biyemeranije ubwabo kongereza ikiringo c'imisi ijana kugira hashingwe leta y'ubumwe mu buryo bwitonze
washington ijwi ry'amerika ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch rishikiriza ko rifise ivyemeza ko abarwanyi bo muri siriya bashigikiwe na turukiya bishe abanyagihugu basahura ivyabo bigarurira n'amatungo yabo hamwe no kubazibira kwif- ah, kubifuza gusubira mu ngo zabo mu kwezi guheze inteko za turukiya zifatikanije n'abarwanyi b'umuhari syria national army sna mupfunyafunyo baragavye ibitero mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya barwanya abarwanyi b'abakirde bitwa syrian democratic forces turukiya yama yagiriza ko ari umuhari w'iterabwoba turukiya ntaco iravuga kuri iyo raporo ya human rights watch ariko perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yama yashimagije abarwanyi ba sna ku kwitanga kwabo mu gihugu ca siriya bombe yatezwe mu ibarabara mu buraruko bwa afghanistan yarasambuye imodokari y'umusivile ryo kuwa gatatu ku mugoroba yica abantu bashika cumi na batanu abandi babiri barakomereka umuvugizi mu bushikiranganji bw'intwara mu gihugu hagati muri ico gihugu yagiriza abatalibani gutega iyo bombe mu ntara ya kunduzi abategetsi b'iyo ntara bavuze ko mu bapfuye harimwo abagore n'abana bari bagiye mu bugeni muri distrikte ya imamu sahibe ahabera imirwano ikomeye hagati y'abatalibani n'abasirikare ba leta ishyirahamwe mpuzamakunguni ryatohoje ko abasivile bashika ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu aribo bamaze gupfa mu mezi icenda ya mbere y'uyu mwaka
Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi aho leta y'icyo gihugu ihamagarira abanyamahanga kwerekana ibicuruzwa baguriye ku butaka bw'uburundi mbere y'uko babisohokana n'urupapuro rwerekana uburyo bavunjishije amadevize iyi ni inkuru y'ijwi ry'amerika ryabateguriye ryifashishije abakunzi baryo mu burundi mugezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda mu ntumbero yo gukurikiza itegeko rigenga ikoresho ry'amafaranga mvamakungu mu burundi ryo ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kw'icenda uno mwaka iryo tangazo ry'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu rifise ico ryibutsa abadandaza mvamakungu prosper ngendanganya umugenduzi w'ibanki nkuru y'igihugu yasomye iryo tangazo asaba ingenzi mvamakungu kuvunjishiriza amafaranga y'agaciro mu bibanza vyemewe n'amategeko banki ya repubulika y'uburundi iribukije ibi bikurikira amafaranga yemewe gukoreshwa mu gihugu c'uburundi ni amafaranga y'amarundi kuri iyo mvu ibidandazwa byose ku gataka k'igihugu c'uburundi bitegerezwa kurihwa mu mafaranga y'amarundi ingenzi mvamakungu zipfuza kurangura ibidandazwa mu burundi zitegerezwa kuvunjishiriza amafaranga mvamakungu yabo mu mashyirahamwe abifitiye uburenganzira yahawe banki ya repubulika y'uburundi ni ukuvuga amabanki hamwe n'amashyirahamwe yemerewe kuvunja amafaranga mvamakungu arizo biho de shanje hari iyindi ngingo ije ari nshasha mu itegeko rigenga ikoresho ry'amafaranga mvamakungu mu burundi iyo nayo yerekeye ibijanye no gusohokana ibidandazwa ku mbibe z'igihugu iryo tangazo ryateweko igikumu na yohani ciza rivuga urupapuro rusabwa ku rubibe uwo wese atwaye ibidandazwa mu gusohokana ibidandazwa hanze y'igihugu ingenzi mvamakungu zitegerezwa kwerekana ku bisata bijejwe gucungera ibidandazwa byinjira n'ibisohoka hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu ku mbibe z'igihugu urupapuro rwemeza ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu mu mafaranga y'amarundi yakoreshejwe mu kurangura ivyo bidandazwa ivyo bisata vyo ku mbibe bitegerezwa gushira ikimangu arico kidodo kuri izo mpapuro zemeza ivunjwa imbere y'ukureka ko ibidandazwa birenga imbibe prosper ngendanganya yasomye iryo tangazo ry'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu avuga ikizoca gikorwa igihe izo ngenzi zitazoba zifise izo mpapuro zemeza ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu zinjiranye mu gihugu mu gihe izo ngenzi zitoba zifise urwo rupapuro rwemeza ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu mu mafaranga y'amarundi yakoreshejwe mu kurangura ivyo bidandazwa zitegerezwa kwerekana ku bisata bijejwe gucungera ibidandazwa vyinjira n'ibisohoka hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu ku mbibe y'igihugu iyo zakuye amafaranga y'amarundi yakoreshejwe mu kurangura ivyo bidandazwa ingenzi ziva canke ziza mu gihugu c'uburundi zitegerezwa kumenyekanisha amafaranga zitwaje mu gihe ayo mafaranga arenga ibihumbi amajana abiri by'amarundi mu noti igihumbi mu biceri canke ibihumbi icumi by'amafaranga y'abanyamerika canke ayangana nayo mu yandi mafaranga mva makungu ibanki nkuru y'igihugu igasaba igipolisi kijejwe uruja n'uruza canke ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi kumanika aho bakorera izo ngingo ibizofasha ingenzi kumenya ibiri muri iryo tegeko rigenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu ku butaka bw'u Burundi arakoze desire hatungimana kuri iyi nkuru ijwi rya amerika ryabateguriye ryifashishije inshuti zaryo mu burundi iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
bamwe mu baturage b'akagari ka nyarutarama mu karere ka gasabo bongeye kujyana mu nkiko ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bararegera gusubizwa uburenganzira ku mitungo yabo bavuga ko leta ishaka kubakuramo ku buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko ni ikibazo kimaze hafi imyaka ibiri kigibwaho impaka kitabona igisubizo eric bagira ubusa abo baturage bahisemo kugana iyi nkiko buri umwe ku giti cye nyuma y'aho urukiko rwisumbuye rwa gasabo mu mujyi wa kigali rwanze ikirego cyabo bari baruregeye muri rusange n'abatuye mu midugudu ya kangondo ya mbere kangondo ya kabiri na kibiraro hazwi nko muri banyahe mu kagari ka nyarutarami gasabo mu mujyi wa kigali urukiko rutesha agaciro ikirego cy'abo baturage baregaga umujyi wa kigali kubahatira kwimurwa bajya mu mazu batumvikanaho hari zimwe mu mpamvu rwashingiyeho rwavuze ko nubwo bari baregeye hamwe badahuje inyungu ku mitungo yabo ndetse ko na bamwe bari basabye kubahagarara mu rubanza nta masano bafitanye niko kwigira inama bakongera kurega umujyi wa kigali ariko noneho umuntu agatanga ikirego ku giti cye amakuru ijwi rya amerika yabonye ni uko ku isonga bwana jean dodier shika umwe mu bagomba kwimurwa yabimburiye abandi arega umujyi wa kigali ijwi rya amerika yamubajije bimwe mu bikubiye mu kirego cye nkange ku giti cyanjye ndasaba gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye kuko maze imyaka ibiri nta burenganzira ngufiteho kuko washyizwe mu makimbirane ngasaba indishyi y'atanu ku ijana y'igena nakorewe nk'uko biteganywa n'amategeko kuko igihe cy'umushinga wagombaga gushyirwa mu bikorwa cyarenze ngasaba indishyi za miliyoni eshanu zo gushorwa mu manza n'ibindi bihombo nagiye ngira bwana shikamu usabwa kwimuka aravuga ko kuri iyi nshuro yizeye ko ikirego cye kitazongera guhura n'inzitizi ubu rero umuntu ari kurega ku giti cye ntabwo uzansaba isano y'umuntu kandi ndi kwiregera ntabwo rero uzambwira ngo naregeye umutungo hamwe n'undi kandi naregeye umutungo wanjye izo nzitizi rero ikirego twatanze twakoze ku buryo tutazahura nazo mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka nibwo ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwakoranye inama na bamwe mu bakodeshaga mu midugudu y'abanyahe bagomba kwimurwa ubutegetsi bwabahaye igihe kitarenze ukwezi bakajya gukodesha ahandi ahafatwa nk'amanegeka kandi hagomba gusenywa hakubakwa inzu zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali kuri ba nyiramazu muri nyarutarama bo ngo ni igihombo bugira kabiri bwanashikama nanone ubu dufite ikibazo twebwe mvuze mu ijambo rimwe ko umujyi wa kigali wadufashe ku munwa ntabwo naba mbeshye hari ibihombo bibiri turi guhura nabyo hari uwari ufite uwo mupangayi wari umubeshejeho yaragiye hari imyaka ibiri ishize udashobora kuvugurura udashobora kugira ikintu ukora ku mutungo wawe inzu bamwe zatangiye kubasenyukiraho njye mbona wagira ngo ahari baragira ngo inzu zizasenyuke ubundi batwimura ari ibibanza bisigaye gusa mu minsi ishize ubwo umujyi wa kigali watangazaga ko ugiye kwambura ibibanza batabibyaza umusaruro uko bikwiye wanavuze ko imirimo yo kwimura batuye inyarutarama iri hafi kurangira ubutegetsi bwanatangaje ko barangije kumvikana n'abimurwa uyu ni bwana Ernest Nsabimana umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo ntabwo byigeze bihinduka gahunda iracyakomeje gusa kubera ibibazo by'imvura byagiye bizamo cyane cyane imirimo kuri site yagiye igenda gahoro ariko gahunda yo kwimuka bwo bava muri kangondo ya mbere ndetse n'iya kabiri gahunda yo irahari bakaba bazimukira hariya amazu yabo yateganyijwe mu karere ka Busanza kumvikana byararangiye abagomba kwimuka bo baravuga ko ibivugwa n'umujyi wa kigali ku kijyanye n'ubwumvikane ku kubimura bihabanye n'ukuri abamaze n'abateganya kugana inkiko bakazabiharira umucamanza ibintu byose abayobozi bavuga buri teka bari ibinyoma kuri uyu mushinga nta kintu cy'ukuri na kimwe bajya bavuga kuri ibi bintu ntabwo twigeze twumvikana kuva uyu mushinga watangira watangiye tubabwira ko tudashaka kubakirwa amazu ariko mu by'ukuri kugeza na n'uyu munsi bo baracyatsimbaraye burana abashobora gutsinda cyangwa agatsindwa reka tubiharire inkiko turebe icyo zizakora na cyane ko amategeko rwose arasobanutse niba itegeko rivuga ko kwimura abantu ari igihe kitarenze iminsi ijana na makumyabiri kuba utanze indishyi ikwiye imyaka ikaba ibaye ibiri natwe tuzareba uwo mucamanza uzumvikanisha ko ibyo bintu bigifite agaciro kandi byararengeje igihe ku rundi ruhande mu bagomba kwimuka siko bose bafite ubushobozi bwo kugana inkiko urabona abandi barimo baratanga ibirego bitewe n'uko bafite ubushobozi ariko nkajya udafite ubushobozi kimwe n'abandi wenda bakeya batabufite ariko abenshi babufite bo bazabitanga ariko nk'utabufite we ushobora no kubaharira bakajyana ariko kuvuga ngo wajya mu nzu imeze kuriya ntabwo rwose ntekereza ko hari umuntu wabishyigikira ubwo icyo gihe umuntu ni kwa kundi nyine binzererezi ijwi rya amerika igera mu busanza mu murenge wa kanomba hari kubaka umudugudu wo kwimuriramo abatuye i nyarutarama byayigoye kwinjira muri izo nyubako ariko biboneka ko hari izisa n'iziri kugera ku musozo n'izindi zitarazamurwa imirimo yo yarahagaze kubera ibihe by'imvura amakuru avuga ko amazu bagomba gutuzwamo yahawe agaciro ku nzu y'icyumba kimwe kizwi nka shamburete gihagaze kuri miliyoni cumi n'enye n'ibihumbi magana abiri z'amafaranga icyumba kimwe n'uruganiriro ni miliyoni cumi n'icyenda n'ibihumbi magana atanu ibyumba bibiri n'uruganiriro ni miliyoni makumyabiri n'eshanu z'amafaranga mu gihe ibyumba ibyumba bitatu n'uruganiriro byagenewe miliyoni mirongo itatu n'eshanu aha niho ruzingiye kuko ubutegetsi burabasaba kujya muri izo nzu bo bagasaba amafaranga bakavuga ko nk'ufite umuryango w'abarenze batanu batahurira mu nzu y'icyumba kimwe n'imiryango isaga igihumbi magana atandatu kandi aho batuye haguzwe n'umushoramari none ko ikibazo abategetsi b'umujyi wa kigali bakomeje kugisimbura naho buri wese agisiga uko yagisanze ninde mu by'ukuri uzakemura iki kibazo hagati aho kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri umujyi wa kigali uzatangira kuburana na bamwe mu ubu usaba kwimuka kuko warangije kumenyeshwa ko ugomba kwitaba urukiko rwisumbuye rwa gasabo itegeko rirebana no kwimura abaturage rivuga ko igenagaciro rirenze iminsi ijana makumyabiri ritarashyirwa mu bikorwa riteshwa agaciro cyangwa se hakongerwaho hatanu ku ijana ku igenagaciro ryakozwe kuva iki kibazo cyaba nyaho gitangiye imyaka ibiri igiye gushira eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tugaruke mu burundi nanone mu basirikare b'igihugu baguye mu gitero cyo muri komine mabaye mu ntara ya kibitoke cumi n'umunani nibo bamaze gushyingurwa kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize ku wa kabiri ijwi rya amerika yamenye ko batandatu muri bo aribo bashyinguwe nibyo umunyamakuru wacu eloge welikaneza atugezaho
aha hari imikambi ya deseya icungera ibirere mu burundi hafi y'ikibuga cy'indege cya bujumbura cyitiriwe merikiyoro ndadaye hari kuri uyu wa kabiri hariko hasezerwa ijya nyuma abasirikare batandatu bari mu baguye mu gitero cyabereye mu ishyamba cimeza rya kibira muri komine mabayi intara ya cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'uburundi imiryango n'abaserukira ibiro bikuru vya gisirikare niho bari imbere yo guherekeza abanyakwigendera mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda muri komine gihanga intara ya bubanza mu burengero umupadiri yasomye imisa yibukije ko abasirikare bagendera akarangamutima k'ibango ryabo ku isi yose bagenzwa no kwitangira abandi harimo n'abatabakunda tukazenguruka umutima yabashizemo wo kwitangira abandi murazi ko yesu yapfuye kugira ngo isi ironke amahoro usanga amaboko kose abantu yegeranye abana b'imana bashubajwe n'igicumuro umusirikare mu mirimo yiwe ya minsi yose nawe atanga ubuzima bwiwe kugira ngo abarundi baronke amahoro reka twese nk'abantu bakuza abanyamahanga murazi ko basobanurira kugarukana umutekano mu gihe cy'intambara agaheza hakigura bene wabo abaza n'abatazi reka mbe n'abatamukunda nyene tugatwayireke inyuma y'iminsi itandatu habaye igitero cy'imabayi amwe mu mashyirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nk'ayashyigikiye ubutegetsi bwa gitega yasohoye icyo yise amatohoza yakoze kuri icyo gitero yagirije igisirikare cy'u rwanda kuba arico cateye ingabo z'u burundi jean hakizimana arongoye ishyirahamwe forikoni efu rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama niwe yasomye itangazo ayo mashyirahamwe yasohoye nyuma yo kumva ko mu gihe cya cumi na gatandatu cy'uwa cumi n'indwi ukwezi kw'icumi n'imwe bibiri na cumi n'icyenda habaye igitero mu ntara ya kibitoke muri komine mabayi neza na neza mu kibira amashyirahamwe atabogamiye mu bya politiki yo mu burundi yacibwe nyene ashika ku rubuga maze arakora amatohoza ataho yegamiye mu nkuru zavuye eh, ku rubuga eh, ayo mashyirahamwe yaramenye ko ico gitero cakozwe n'abasoda b'u rwanda baje bava mu rwanda mbere igitero giheze bakaba baciye basubira mu rwanda ijwi rya amerika rimubajije ko aya matohoza yakozwe n'ibyemezo byayo kandi igisirikare cy'u burundi kitigeze gishyira mu majwi ingabo z'u rwanda naho cyemeje ko bateye baturutse bongera basubira ku butaka bw'u rwanda hakizimana yishura muri make mu butumwa bwanditse ati ayo niyo matohoza amashyirahamwe yigenga yashyitseko ntibibuza umushikirizamanza wa repubulika kugira yiwe kugeza ubu yamushikirizamanza mukuru wa repubulika cyangwa mu ntara ya cibitoke yabereyemo igitero nta n'umwe arashira ahabona amatohoza yakozwe kuri ico umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi mu mushuhira yatangaje kuri radiyo na televiziyo by'igihugu ko abakoze igitero baturutse bongera basubira mu rwanda ariko major emmanuel gahongano nta mwidondoro wabo yatanze mu kiganiro cihariye yahaye mugenzi wacu asumutakaboyi akorera i kigali ku wa cumi n'icyenda ku kwezi nyuma y'iminsi ibiri igitero cy'amabaye kibaye lieutenant colonel nosa munyengango avugira ingabo z'u rwanda yamenyesheje ko igisirikare c'ico gihugu atasano na ritoya gifitaniye n'ivyabereye mu kibira ca mabayi yavuze ko bene ivyo bibazo ubundi bicishwa mu nzira ya diplomasi mu kubimenyesha ariko ko urwego avugira rutabimenyeshwa muri ubwo buryo igisirikare cy'u Burundi nta bitigiri vy'ingabo zaco zaguye muri ico gitero kiratangaza co kimwe n'abansi coba carishe canke carafashe mpiri mugabo ku munsi wa gatanu w'indwi uheze ku wa mbere n'uwa kabiri w'iyindwi ijwi rya amerika ryaronse amakuru ko hagiye harafubwa ku munsi ku munsi abasirikare batandatu baguye imabayi eroje buri kaneza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buravuga ko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umujyi wa kigali uzaba ufite igishushanyo mbonera gishya umujyi wa kigali usobanura ko iki gishushanyo kivuguruye gitanga amahirwe kuri buri wese wifuza gutura mu mujyi mu buryo bunoze abatuye mu mujyi wa kigali cyane cyane mu duce twahoze ari icyaro bo barasaba umujyi wa kigali kwihutisha icyo gishushanyo mbonera kuko ubu baheze mu gihirahiro batemererwa kubaka mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumutakaboye afite inkuru irambuye mu bishya biri muri iki gishushanyo mbonera kigiye gusohoka harimo inyito nshyashya zitabagaho mu cyari kiriho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu hagaragaramo ikomatanyabikorwa ku mikoreshereze y'ubutaka ritari ririho mu myaka ishize ubuyobozi bw'umujyi wa kigali busobanura ko umuntu ufite ubutaka yemerewe kuba mu kibanza kimwe yakubakamo inzu y'ubucuruzi ikaba yanaturwamo mu kindi gice ikindi cyavuzwe n'umujyi wa kigali cyaje muri aya mavugurura ni uko imiryango itishoboye ishobora guhabwa uburenganzira bwo kubaka mu byiciro ukaba wabanza kubaka icyumba kimwe ukagenda wongeraho buhoro buhoro gusa nturenge ibyo wemerewe kubaka bwana rukundo benone ushinzwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera avuga ko mu gishushanyo gishya hazaba harimo ibyiciro byose bigaragaza icyo ubutaka buzakorerwamo ahazaba hari inyubako zitinda inyubako z'ubucuruzi inyubako zo guturamo ndetse n'ahagenewe ibishanga bamwe mu baturage batuye umujyi wa kigali ariko mu duce ducucitse twitwa utujagari baribaza niba batazasenyerwa igishushanyo mbonera cya mbere cyerekaga abantu bose yuko hariho amazu yabo hariho towa ese igishushanyo mbonera cya kabiri cyatesheje agaciro ziriya towa ku buryo umuntu yajya kuguza muri banki bakamuha amafaranga mbere wajyaga ujyayo wajya kuguza amafaranga bakakwereka yuko inzu iri iri muri towa hari igihe ahanini mutanga icyangombwa kijyanye no gusana ugasanga umuntu bamuhaye gusana niba asana inkuta ebyiri ugasanga inzu yose yarashize yajya gusana ebyiri ebyiri zisigaye zikagwa Biga- bigatuma aza kubikora yihishe bikitwa akajagari bimworoshya uburyo bwo kuvugurura Bene Rukundo ushinzwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera avuga ko nta muturage n'umwe uzimurwa kubera igishushanyo mbonera ahubwo bazerekwa uko bazavugurura abantu batuye mu kajagari ntabwo ari byo ko bazimurwa igishushanyo mboneraho kizashyiraho uburyo bufatika bwo kugira ngo utwo tujagari tugende tuvugururwa gahoro gahoro hanyuma abantu bagende bahabwa ibyangombwa byo kuvugurura no gusana amazu ari muri utwo tujagari kubera yuko bari we noneho babanye- babonye imihanda igera ku ku butaka bwabo birashoboka yuko hari abantu bashobora kwimurwa igihe ubuzima bwabo bigaragaye ko bwaba buri mu kaga bitewe n'ahantu batuye mu baturiye icyaro kugeza ubu babujijwe kubaka bo basaba umujyi wa kigali kubagezaho icyo gishushanyo mbonera ku buryo bwihuse nabo bakamenya icyerekezo cyabo aho dutuye ntabwo twemerewe kubaka icyo twifuza ni uko kiza vuba kikadufasha gutura dutekanye umuntu wari umenyereye kuba yihingira akagira ati akarya ibyo yejeje cyane cyane nko ku rutoki yabaga afite nko mu ntanzi z'urugo urumva ko ari ikibazo ariko bizamenyerwa tuvugira umugabo ufite umwana w'umusore agiye kurongora urashaka kumwubakira umuhaye igipande ku isambu yawe bigenda gute Eh, ubu ngubu wam- yajyaga nko mu gikoni gusa ntabwo kubaka byari byemewe mu murenge wa gikomero hariya turi abantu baho nta bushobozi bafite bwo kubaka wenda nk'inzu ihambaye njye mbona igishushanyo mbonera kiramutse kibonetse bigaragara ko byibura n'urubyiruko rwacu rwashobora kubaka ni ibibazo kubera ko urubyiruko ubu rwose rurahawe gutyo aremera akagenda wenda niba ashatse kurushinga akajya ku mu- ahantu udusantere turi agakodesha akazi k'icyumba hariya aga- barimo mu gihe igishushanyo mbonera kitaratangira gushyirwa mu bikorwa abaturage bakunze kugaragaza ko bafite impungenge zo kuzimurwa aho batuye kubera ko badashoboye kugira ubushobozi bwo kubaka ibyo umujyi wa kigali ukeneye rukundo avuga ko abantu b'amikoro make nabo batekerejweho muri iki gishushanyo kuko nabo kibaha uburenganzira bwo gukora ibiri mu bushobozi bwabo hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gushyira gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera ubwa mbere ni ukubaka mu byiciro bya bindi navugaga ubwa kabiri ushobora kwifatanya n'abaturanyi bawe ukaba mwakubaka umushinga umwe ushobora kuba watanga ubutaka hanyuma ufite ubushobozi akabwubaka hanyuma akaguhamo igice kimwe wenda n'umuryango cyangwa se niba ari ubucuruzi akaguhamo esipasi yo gucururizamo ushobora kuba wagurisha igice kimwe cy'ubutaka bwawe igihe ubutaka bwawe ari bunini hanyuma ukubaka ikindi gisigaye ubu bwose ni uburyo bushoboka bw'uburyo bw'uko washobora eh, gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera bitabaye ngombwa ko wimuka keretse igihe bigaragaye yuko eh, wowe ushaka kwimuka ku bushake bwawe kubera yuko ibiteganyijwe aho hantu wumva atari byo biri muri gahunda zawe icyo gihe ushobora kugurisha ubutaka noneho ubuyobozi bw'umujyi wa kigali butangaza ko igishushanyo mbonera kivuguruwe giteganya gushyirwa hanze mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nyuma yo kugitegura iki gishushanyo mbonera kije gusimbura icyariho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu cyo cyagaragazaga ko gutura mu mujyi wa kigali byasabaga ubushobozi butabonwa na benshi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali nshuti mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ndabashimira kuba mwakurikiye aya makuru n'abararikira gutega amatwi ibiganiro byacu biri imbere nshimire fasel gabehu wamfashije kwegeranya aya makuru na etienne karekezi wayahagarariye kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira igitondo cyiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.